Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo siinii jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيفتوتا تلفزيونين ردادا بك جرتن دكيستي خير خيس جرادا جتشادا كما سقنتا كينيا سقنتا دد ججالالا ينو تقفادا لكم سقل مي دبسديتي في ديدمي تربتي دبر وانجدو إيتان Ani nama fuudhee bultii qabu tokko jedhe nama ilmaan qabu tokko jireenya barbaaduuf fooyyeffachuuf gara ganda biraa gara magaalaa biraa siqee achitti intala takkaan wal baranne intalli nama duraan heerumee bultii qabu wal taanee wal feenee achiin duratti ammas waan balleeysa qabaa jedhe gumnaa walitti dabalamne jedhe achi booda gartee ni kaanu godhani jedhe dogongora guddaa seene dogongora gartee hamaa seene dogongora seene kanas dubbachuun hedduutti ulfaatee jira. Akkuma dubbachuun sitti ulfaate kana obboleessa keenya rabbi biratti badiin sun sitti haa ulfaattu tawbaa isiidhaa sirritti jabeessisiin jenna. Uf qofaa ta'uu battee wanni hin jedhin isiillee akka wanni sun badii ta'e sirritti hubachiisi. dalagaa hamtuu barate kana namni amala godhate akka fuulduraafillee homa akkanaan dalayne ofirratti haraamu godha waan kana sirritti gartee balaaleeffannaa isaa cimsaa mataa keessan keessa kaa'aa tawbaa gama rabbitti deebi'a iyyadhaa halkani guyyaa duba waan jedhu obboleessi keenya kuni fuudhee jedhee intala tiyyata duraanii sanitti himuu fuula isii dura dhaabbadhee natti jabaate ni jarjarti waan ta'eef je'ee sodaadhee jaaduuba. Manguddoo itti ergadhee jee manguddoo itti ergannaan ni jiddee harka facaaste intala tana yooniikin ani boru ganama kunoo janaazaa na awwaala jettee jennu akkanaa fidattee intala dadhabni manguddoonis naan je'anii amma gartee murtii gootu murtii sirra jiru fidi lafa kaayadhu naan je'anii tanuma tana jidduutti gartee siniika jedhee gama gartee intalaa yeroo deebi'u Eega kana hiitu taate bikka namni kiyya jirutti na hiiki jettee warra isiititti himee jennaan ati aadaa keenyan beeytu kuma dhibba sadii gartee kennanii hiikan intala yeroo hiikan amma ati biyya teenya tana aadaa isii waan hin beeyneef kuma torbaatamii shan as fidi naan jedhanii jedhe. Duuba amma kuma torbaatamii shananii san barbaaduudhaaf gara biyya ollatti imalee jaartii tiyyata duraa ammoo saniin hiika intala fuudhe san je'eeni asiin kijibatti hin jira asiinis rakkootti hin jira akkamiin tahaa jedhe. obboleessa keenya dura badii teessan ta dalaydan ta gumnaa saniif rabbitti iyyadhaa ta'uu baagartee qulqullii ta'uu badhaa isiis tobbachiisi ofillee tobbachiisi. lammata gartee intala gartee ofiin ajjeesa jettu sanillee cibaadaa rabbii barsiisi wama xiqqootti namni yoo ajjeese warra ibiddaa ta'a namni yoo ajjeese warra ibiddaati ibidda seena qaatiluun nafsi namni lubbuu fi ajjeese jechuudha. Lubbuu teenya tana rabbiin irraa nu gaafataa beekuun barbaachisaadha. Lubbuun ta rabbiin nama keessatti uume akkuma fedhan isii godhu rabbi namaan ayyamu. waan isii miidhu si nyaachisu waan isii miidhu si uffisu waan isii rakkisu tokko illee itti dalaguu rabbiin hin ayyamu ajjechaa dhiisi rakkoo achi asiituuf irratti galchuun dhoowwa shari'a salaamatti isiillee shari'aa barsiisi akka diinii barattu godhi akka diinii dhageeffattu godhi akkanumatti jaarsaa jaarti wal fuune jedhaniituma jaahilummaan taa'aa ooluun kun hin ta'u inni jaahila isiin jaahila mirga deeman macaasiyaa dalagu bitaa deeman macaasiyaa dalagu waan badduu san ilmaan ofiillee balleessu ofiifis amala badu shari'aa baratuu dhabuun hadiyyoo mataa keetiitiifi hadiyyoo warra manaa keetiitiifi hadiyyoo ilmaan teetii sitti fidaa jechuudha. Uf ajjeesuun haraami. Namni uf ajjeese guyyaa qiyyaamaadhaa wahuma uf ajjeese saniin azabama. Ka gaararraa konkolaate akkasumatti qilee jahannam keessa konkolaata. Ka sibiilaan uf ajjeese illee sibiiluma san rabbi harka kaayee saniin uf waraana. Ka summii dhugelleen qiyaamaa gartee ibidda keessatti rabbiin summii isa harka kaayee akka inni dhugu godha jechuudha. Kanaaf waan bada adabni isaa hama uf ajjeesa sanirraa dhaabbattu. Atis gartee intala karaa maleedhaan itti dabalamte san tawbaa isii jabeessi isinis tawbaa jabeessitu akka shiraa islaamatti ati islaammanii duuta isiinis warra du warra ajjeefamu jechuudha warra gumnaa walitti dalagee shari'aan warra duraan fuudhe ka duraan heerume murtiin ajjeecha kanaafuu amma wanni waan san isinirra dalaguun jiru waan ta'eef ati isiidhaan adda bahi warri gartee lammata dhufa warri isiitilleen ka mallaqa ganaa malee jedhan sunis warris wallaalcha guddaa itti jirurra akkas jedhan intala takka yeroo gadhiisan famatti cuuhunna wahuma tokko ka dandeessu wahii kennitaaf harka qullaa gadin dhiistu wama wahii dandeettii kee ilaalanii wama wahii kennitaaf malee waan atuu hin qabne ta'atuu sitti qaaliidha bikka biraatii dhalii fidi jechuun hin ta'u waan ati qabdurraa barsantii waa xiqqoo takka nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam intala takka hiikee uffata lama kenneef uffata lama jechuudha wama akkasiif asirra jira jechuudha warrilleen waan jabduu sanitti si dhiibuu hin qabanii sunillee wallaalcha shari'aati akka hundattu rakkoo seente seente gama rabbii ta'uu badhu intala duraatis ibaadaa barsiisuufiifillee ibaadaa baradhu atis ibaadaa baradhu akka rakkoo biroo ammallee deemtee rakkoo biroo keessatti jettee akka hin seenne. waan diinii kee balleessuu fi waan duniyaa kee balleessu. Gara waa'ee kijibaa intala san hiikee jettee kan itti kijibde warri waan akkanaa narra kaa'e waan saniin ofirraa kafala jettee waan san itti himuun rakkoo miti. Yoo dhugumatti akkuma jette san wama tokkollee gaa'isiin dhaga'uu dhabdee sirraallee dhaga'uu dhabdee manguddoorraallee dhaga'uu dhabdee summun bukumun cumuyuun maslahaa araara suuta suutaan waan ta'u hundaa'uu qeebaluu didde akkuma jettu san ni jarjarti jette haada fudhattee ka lubbuu ofirraa baasuu fiigu taate fiiddu taate ati lubbuu san baasuudhaaf halaka guddaa keessa kan seenneef hiike jechuun kee gaafsan maslahaa ta'a agarsiisan hiiktuufuu jechuu ta'an san tabboodaa san jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya dogongora akkanaa ofirraa eegi warroonni waan kana dhageeffatanillee dogongora akkanaa ofirraa eegaadha mirga deemtanii sirbi sodaadha. bitaa deemtanis rabbi sodaadhaa jaarti bira jirtanii rabbi sodaadhaa jaarti bira deemtanis rabbi sodaadhaa jaartiin jaarsi bira deemes rabbi sodaatuu qabdi ta jaarsi bira jirus rabbi sodaatuu qabdi yeroo hundaa'u rabbiin nu argaa maleekaan isaa kiraaman kaatibiin warri waa barreessu yeroo tokkollee nurraan fagaatanii waa barreessan waa qoran hojii teenya barreessanii beekuun barbaachisaadha guyyaa qiyaamaa salphinaan nu mudata khaaliqa nu arguu jira maleeka hojii teenya barreessitu jira jedhanii rabbii qaanfatanii rabbi sodaatanii macsiyaarra dhaabbatuun barbaachisaadha idaa maa khalawta addahra fala taqul khalawtu walaakin qul calayya raqiib shicirii hedduu imaamu ahmed siitana dubbataa jedhan duuba yeroo kophaa bahe kophaan jiraan je'in rabbiin na waliin jiraa way rabbi si jalaa hafaasa aanaan kee kasi argu si jala hafus maatiin kee kasi argu si jala hafus namni ati qaanfattu ati sodaattu si jala hafus bikka ati dhayxetti rabbiin guddaan si uume si jala jiraa quba qabaadhu yaa abdallah yoo akkasitti beeyte macaasiyarraa bikka dhayxe hundatti fagaatta jechuudha. furmaata rabbi siyaa fidu jenna bilisa keenya wanni nuti sii dhaabnu macaasiyarraa fagaadhu isiis fageeysi ufajjechaa lubbuu kasiin haasoyturra gara ibaadaa gama diin barachutti uf deebisa isiniin jenna. iyya nun itti aanu dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaadha lakkoofsa galmee dhibbaa saddeetiitii fi. digdamii jaha jechuudha. Waan jettu iyyattuun ani magaalaa Minisootaadhaa jiraadha. Haadha ilmaan sadiiti. abbaa warra kiyyaa waliin jaalalumaan kabajaadhaan jirraa jette jaalala teessa rabbi sinaa tursiisu jenna ilmaan ta'e teessa rabbi bikkaansi haa ga'u jenna ilmaan khayrii sinaa taasisu. Abbaan kiyya waan jabduu natti fide jette jettuun tun yaa rabbi abbaa diinii barsiise abbaan darajaa guddaa qaba haati darajaa guddaa qabdi. واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا نجبرا جدي ربي دبته توحيد وفت أنسي darajaa isaanii ol fuudhee haadhaa abbaa tola itti oola jedhee eega uf dubbate isaan itti aansa jechuudha. Kun sadarkaa guddaa. Sadarkaa guddaa kana haadha abbaan gariin ofirraa lafaan dhawan. Kabaja guddaa rabbiin isaanii kenne kana. Macasiyaa dalaguun uf qofaa dalaganiin dhiisanii ijoollee isaaniillee macasiyatti dirquudhaan karaan taane tokko akeekuudhaan jechuudha. Waa jettu jettuun tun ilma adeeraa fidi baasi biyya kana naan jedhe abbaan kiyya yoo isan baasiin ati ni abaaramta kichuu citta naan jedhe jette jiruu ilmoo ofii balleeysa jiruu ilma biraatiif jecha osoo inninuu dhalee ilmoo isaa takka ilmoo biraatiif jiruu isaa balleessuun isarra hin jiru mucaa hangafaatiif jecha mucaan maandhaa du'uu hin qabu mucaa maandhaatiif jecha mucaan hangafaa du'uu hin qabu miidhamni irratti argamuu hin qabu jechuudha. rakkata hundaafuu kophatti rakkoo rabbi haa baasuu rabbi kadhatanii fi furmaata haga danda'an itti barbaadan malee ati du'i ati jiraadhuun hin barbaachisu. duba waan jettu obboleettiin teenya tuni jaarsi kiyyaatti dubbii kana himee jennaan jaarsi kiyya ni dandeeysa uumaa mirga keetii fiduu dandeeysa garuu amata shan booda malee ilmoo dhaluu hin dandeeysu naan jedhe jette. dooktorri illeen asiin dura gartee dawaa yoo fudhatte tana booda gadaamee isaan kee nagayatti. ilmoo dhaluun dandeessu jedhanii gadameen isaan kee badaa naan je'e. Duba dubbiin jabduu taatee argamte. Tanuma keessa adaadaan tiyya takka illee dhuftee akkamitti ati qaalii gartee abbaa keetiin goone gadameessaa kee hiiteetuma gartee ilmoo dhaliinsa dhiiftee jaarsa keetitti illee osoo himin dubbii tana maan dalayne jettee natti dubbatteeyya. Duuba rakkoo tana keessa jira jette obboleetiin teenya. biyyi tun biyya Ameerikaa tana keessatti dubbiin dubbii jabdu biyya kanatti keessaa'u namni ilmoo qabu fa'aa haalli jabaadha. ijoolletii ayyootii biratti dhiisadhee hojii deema amma gartee abbaan kiyya dhufee mucayyoon tunqaaliitii yan dhageessu ijoollee tana irraan qeebaliin jee yoo akkuma isiin jettu kana taate abbaa ilmoo ofii adurree ta'u rabbi nun taasisin. Adurreen gartee ilmoo ofii deebitee nyaatti jedhan ilmuma ofii dhale namni gartee deebi'ee azabu garaa itti jabaatu miidhuu keessaa ilmoo dubraa bikka rahmata godhanii fi rahmata guddaadhaan guddisuun barbaachisu. qalbii jabina guddaadhaan azaaba guddaan itti gabbahuun kun rakkoo guddaa. duuba gartee an akkamiin tahaa jette obboleettiin teenya tun waan jennu obboleetti teenya eega gartee ilmoo dhaluun tana booda gartee sodaachisaa ka ta'u taate jaarsa kee hojii rabbi nagaan si haa bulchu ilmoo kee ilmoo tee nagaan horii siin jenna abaarsi abbaa keetii sitti hin qabatu maaliif jennaan ati jaartii namaa taatee nama ajnabii tokko deemtee. isa sannin fida hogguu jettu haala shari'aa cabsu tokko maleetu dubbiin sun akkaan taane beekama fedhu namni gartee harkaan wal qabee wal dhungatee ummata garsiisee akkaataatti warri sun nu laafu goona jedhanii fotoo hojii ka'anii achi deemanii as deemanii balaa qalaan hedduun halwaa kophaa bahiinsi argamee waa meeqa takka jechuudha kanaaf ammallee gartee jaarsa keessaniin adda baane jedhamee taraa dura akkasii kijibamee. laaqaa hedduu takkatu dhufa wanni kun macasiyaadha macasiyaa kana keeysatti qaalii godhuun ayyoo aabboo kee laa xaacata limakhluuqin fi cisyaani ilkhaaliqi وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يروج أبوتي كانما أجاجان تاتي آيو أبون إن قبلمو أجيني إساني جتشورا أتكون دتو أفان نقهة أفان قاري من قدو warra isaa wal qaanfatan ka wal dhagayan itti ergadhu ulamaa'ii biyya san jiran itti ergadhu manguddoo isaa wal kabajaniin itti ergadhu dubbii tana ofirraa hambisiisin jenna rabbis hojii haa jiraatu jenna kana fakkaata sagantaan keenya kar'aa khayri keessa jiraadha khayri keessa oola khayri keessa bulaa isin jenna hanga gafar bulitti nu deebisutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu maca assalaa min alliqaa
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة